mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwese muduteze amatwi mwiriwe neza hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye eugenia mukankusi na frederic nkurikije ndabahaye ikaze mu biganiro byacu abana batwaye inda ni benshi kandi bakiri batoya noneho ugasanga ahubwo noneho ababateye inda ntabakurikiranwa imbere y'amategeko akaba ari cyo kibazo rero gikomeye cyane ku buryo no gufasha ba bana bakabaye babona batabona none ikindi ni uko nyuma yo gutwara inda abenshi imiryango yabo iri kubirukana ugasanga ahubwo n'abana babaye victime inshuro ya kabiri kandi barahohotewe n'ubundi uwo ni bwana evariste mu rwanashyaka wo mu ishyirahamwe karado riharanira uburenganzira bwa muntu mu rwanda yemeza ko gutwita kw'abana b'abakobwa bakiri bato bimaze kuba ikibazo cyugarije umuryango nyarwanda
ibihugu bitandatu byo mu ntara y'afurika yo hagati byafashe ingingo iha uburenganzira abanyagihugu babyo bwo kugenderanira batarinze gusaba viza
imyiteguro y'icyiciro cya kabiri cy'itora rya perezida muri liberiya yabaye ihagaritswe hasigaye iminsi mike gusa ngo itora ribe urukiko rw'ikirenga rwafashe icyo cyemezo kugira ngo urubanze rwumve ikirego cy'umukandida waje mu mwanya wa gatatu mu cyiciro cya mbere cy'itora
perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yifuza ko umugabo aherutse kugandagura abantu mu gisagara cya new york city abasekesheje ikamyo acirwa urubanza rwo gupfa
ibiro bishinzwe iperereza bya koreya y'epfo biravuga ko koreya ruguru ishobora kuba yitegura kugerageza indi misire hasigaye iminsi mike gusa ngo perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump agere mu kigobe cyacitsemo ibice izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibagezaho ku buryo burambuye mu kanya mugume hafi ya radiyo yanyu
reka dutangure ku mugabane wa afurika ibihugu byo muri afurika yo hagati bisangiye ubutunzi n'ifaranga byarapfunditse amasezerano akomeye muri indwi abakuru b'ibihugu bitandatu bigize uyu muryango bahuriye mu nama mu gihugu cya cad barapfunditse amasezerano akuraho urupapuro rusabwa imbere yo kwinjira mu gihugu bita viza ku banyagihugu bavyo yamara haracari ingorane zijanye no kwidegemvya bwite hamwe no gutsimbataza ubutunzi hagati y'ivyo bihugu iyo ngingo ifashwe hari haheze imyaka mirongo ibiri n'itatu abatetsi batanguye kuganira ku mugambi wo gukura ibisabwa abanyagihugu mu kugenderanira kuva ubu rero abanyagihugu bo mu gihugu ca cameroon guinee equatoriale repubulika centrafrica congo brazzaville gabon na chad ntibagikenera uburenganzira bitaviza bwo kwinjira muri ivyo bihugu bitandatu perezida w'igihugu ca chad idris deby niwe yatangaje amasezerano igihe cy'inama nkuru y'abakuru b'ibihugu yabereye injabena ku murwa mukuru w'igihugu cya Chad umutegetsi muri porogaramu ya onu yita ku biribwa pamu yaburiye ibijyanye n'uko ibintu byifashe mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa repubulika na demokarasi ya kongo aho ubushyamirane bwasize abantu miliyoni eshatu n'ibihumbi magana abiri bashonje bikabije mu mwaka ushize abantu bagera kuri miliyoni imwe n'ibihumbi magana ane mu ntara ya kasayi bateshejwe ibyabo n'urugomo rwahitanye abantu barenga ibihumbi bitatu urwo rugomo rwanasenye imidugudu yose nk'uko claude jibidar uyoboye porogaramu ya pamu muri congo abivuga jibidar avuga ko uko ibintu byifashe ubu umuntu yabigereranya n'ibizwi cyane nko muri siriya na yemen kongo igihugu kinini cyo muri afurika yo hagati ubu nicyo gifite ibibazo biremereye by'abantu bataye ibyabo kurusha ibindi byo ku mugabane wa afurika pamu siyo yonyine mu miryango yita ku kiremwamuntu itabariza intara ya kasayi umuryango w'abaganga batagira imipaka medecins sans frontiere mu magambo ahinnye y'igifaransa msf nawo uherutse kuburira ko uri ibyo bibazo bikabije by'imirire mibi mu bana
muriko murabandanya kumviriza iradiyo hejwi ry'amerika igihe mu ndwi za perezida wa leta z'ubumwe za amerika donald trump azogendera igihugu c'ubushinwa muri urwo rugendo rw'iminsi itari mike atekanya kugira mu bihugu vyo muri aziya ubudandaji hamwe n'igihugu ca korea ya ruguru nivyo bizoba biri ku rutonde rwa mbere rw'ivyo azoyaga na mugenzi we w'ico gihugu abatetsi bo muri leta y'ubushinwa barafise akizero ko urwo rugendo ruzovamwo ibintu vy'ingirakamaro yamara abantu bihweza ibintu n'ibindi bavuga ko vyose bizova ku ntumbero trump afashe ibintu bitari bike biramaze guhinduka kuva aho Trump na perezida w'ubushinwa Xi babonaniye ubwa mbere mu ntango z'uyu mwaka mu ntara Floride muri leta zunze ubumwe za Amerika nyamara ngo hari n'ibindi byinshi bitarahinduka ubudandaji kiracari ikibazo gihambaye cyane yamara igihugu cya korea ya ruguru nico cashizwe imbere mu migenderanire y'ubushinwa na amerika uko gufatanya imigenderanire y'ivyo bihugu bibiri rutura vyo ku isi n'ingorane zitewe n'igihugu cya korea ya ruguru byaragize ico bimara igihugu c'ubushinwa caremeye gufatira igihugu cya korea ya ruguru ibihano bikomeye muri iki gihe umukuru w'ico gihugu kim jong un amaze gusomborotsa amakungu mu kugerageza ibigwanisho rohonyanganda yarashe inshuro zitandatu muri urwo rugendo rero perezida trump azogira mu gihugu c'ubushinwa azogerageza guhimiriza igihugu c'ubushinwa kugira ngo gifatire igihugu ca korea ruguru izindi ngingo zikabije yamara guhimiriza igihugu c'ubushinwa vyonyene bisa n'ibidakwiye abantu bihweza ibintu n'ibindi bavuga ko muri iki gihe leta z'ubumwe za amerika hamwe n'igihugu ca korea ya ruguru biguma vyifatiranira mu gahanga igihugu c'ubushinwa gisa n'icakoze ibishobotse vyose tukiri ku mugabane wa aziya ibiro bishinzwe iperereza bya korea y'epfo biravuga ko korea ruguru ishobora kuba yitegura kugerageza indi misire hasigaye iminsi mike ngo perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump agere mu kigobe cyacitsemo ibice abo bategetsi bashinzwe umutekano w'igihugu babwiye abadepite uyu munsi kuwa kane ko babonye hari ibikorwa bicicikana ku bigo bya misire bya korea ruguru mu murwa mukuru pyongyang muri iyi myaka ishize korea ruguru yagerageje misile nyinshi harimo izigera kure hamwe na porogaramu y'intwaro zayo za kirimbuzi yabikoze isuzugura ibihano mpuzamahanga
perezida wa leta z'ubumwe za amerika donald trump arabandanya kuvuga ko umunyagihugu afise amamuko mu gihugu ca uzbekistan yagirizwa kuba yakoresheje ikamyo mu kwica abantu umunani abagonze mu gisara ca new york city akwiye guhabwa igihano co kwicwa yamara asa n'uriko arahindura umugambi yari afise wo kugerageza kumurungika mu ibohero ry'i guantanamo mu gihugu ca cuba ripfungirwamwo abantu bagirizwa ko bakora ibitero vy'iterabwoba uyu munsi kuwa kane trump yavuze ko wewe yifuza kumurungika i guantanamo yamara ngo icyo gikorwa gifata igihe kirekire kurusha igihe urubanza yucirwa muri sentare yo muri leta zunze amerika rwamara abashikizamanza ba leta ya amerika ejo ku munsi wa gatatu baragirije uyu mugabo seifulo saipov afite imyaka mirongo ine n'icyenda ko yatwaye ikamyo yari yakotesheje akayicisha mu ibarabara ry'abagendesha amakinga hamwe n'abantu bagenda n'amaguru akagenda araseka abantu gushikaho yicamo umunani agakomeretsa abandi barenga cumi n'umwe iyo kamyo yaruhiye guseka iyindi modoka ya bisi maze Saipov aca ayivamo yiruka agenda arerekana inkoho igikoresho yari afise imbere y'uko umupolisi wo mu gisagara ca new york city amurasa mu nda mu vyaha yagirizwa harimwo kuba yarafashije umurwi ukora ibitero vy'iterabwoba kugandagura abantu hamwe no gusambura imodoka
tuve inaha muri leta zunze ubumwe za amerika mu mujyi wa new york tugaruke uh, tujye dusubire muri afurika imyiteguro y'icyiciro cya kabiri cy'itora rya perezida wa liberiya yabaye ihagaritswe hasigaye iminsi mike ngo itora ribe uko byari biteganijwe urukiko rw'ikirenga rwafashe icyemezo cyo kugira ngo rubanze rwumve ikirego cy'umukandida waje ku mwanya wa gatatu mu cyiciro cya mbere cy'itora uwo ni umukandida w'ishyaka liberty party witabaje urukiko rw'ikirenga avuga ko mu cyiciro cya mbere cy'itora ryabaye ku itariki ya cumi y'ukwezi gushize kwa cumi hari ibintu bitagenze neza komisiyo y'amatora muri liberiya izwi nka nec yagejeje igisubizo cyayo ku rukiko ejo kuwa gatatu avoka daril ambrose neman umuyobozi w'ishami rishinzwe itangazamakuru mu rukiko rw'ikirenga asobanura ko nta mpaka zari zagibwa muri urwo rukiko ku byerekeye amatora byose biri muri komisiyo y'amatora kandi avuga ko hasuzumwa ibyo ishyaka liberty rivuga akavuga ko ibyo bashaka bashaka kubanza kubikemura mbere y'uko icyiciro cya kabiri cy'itora kiba kugeza ubu abazahangana mu cyiciro cya kabiri cy'itora riteganijwe ryari riteganijwe ku itariki ya karindwi y'uku kwezi kwa cumi na kumwe na senateri george weah wagize mirongo itatu n'umunani ku ijana by'amajwi na visi perezida joseph bowakai waje ku mwanya wa kabiri na makumyabiri n'icyenda ku ijana by'amajwi hanyuma hakaza uwo mukandida w'ishyaka liberty uh, party waje n'amajwi icyenda ku ijana aza ku mwanya wa gatatu ishyaka rye rero rikaba ryinubira ibitaragenze neza muri ibyo bavugamo ko amategeko atubahirijwe ku biro by'amatora ko habaye n'uburiganya iryo shyaka rinarega perezida wa liberiya ellen johnson serif ko yabonanye mu ibanga n'abategetsi bashinzwe amatora kugira ngo abahe icyerekezo ibyo birego rero ibiro bye byahise bibihakana radiyo ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ibiganiro byacu birakomeje tubibutse ko mutwumvira kuri fm 88 n'ibice bitatu no kuri fm 104 n'ibice bitatu aho ni kigali mu rwanda mu burundi ho mudukurikira kuri fm 94 n'ibice 9 no kuri fm 95 n'ibice bibiri mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adrese yacu ya email radio yacu aerobase gmail akarongo com na facebook kuri adrese ya radio yacu no kuri site yacu ariyo wezi itatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com
dukomereza amakuru y'ijwi ry'amerika ku mugabane wa afurika duhere mu rwanda ubushakashatsi bwakozwe n'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu karado mu magambo ahinnye y'igifaransa bugaragaza ko abana barenga magana inani na cumi n'umunani babonywe mu mirenge mirongo itanu n'ibiri igize igihugu batwaye inda zitateguwe ubu bushakashatsi bugaragaza ko abana bangana na gatanu ku ijana batewe inda n'abantu bo mu miryango yabo karado ivuga ko kugeza ubu abakora ibi byaha batarabasha guhanwa uko bikwiye umunyamakuru w'ijwi ry'amerika uri kigali mu rwanda asumuta kaboyi aduha inkuru irambuye mu bushakashatsi bwakozwe n'umuryango krado bwakorewe mu mirenge mirongo itanu n'ibiri igize igihugu bugaragaza ko abana bangana na magana inani na cumi n'umunani bari mu kigero cyo kuva ku myaka cumi n'umwe kugeza ku myaka cumi n'umunani aribo batewe inda umwaka ushize wa bibiri na cumi na gatandatu uyu muryango ugaragaza ko aba bana hafi mirongo icyenda n'icyenda ku ijana ababateye inda babahohoteye kuko babaruta cyane benshi bari hejuru y'imyaka makumyabiri n'itanu kujyana hejuru mu bana batewe inda abapimwe hagaragayemo abana batatu bafashwe ku ngufu bagakurizamo kwandura virusi itera sida ubushakashatsi bwa karado bugaragaza ko mu bateye inda aba bana b'abakobwa hagaragaramo abantu bakuru barengeje imyaka makumyabiri n'itanu bakora imirimo inyuranye barimo n'abarezi babo bwana mu rwanda shyaka evariste umukozi wa karado ushinzwe ishami rishinzwe kurengera abana yemeza ko gutwita kw'abana b'abakobwa bakiri bato ari ikibazo cyugarije umuryango nyarwanda muri iki gihe abana batwaye inda ni benshi kandi bakiri batoya noneho ugasanga ahubwo noneho ababateye inda ntabakurikiranwa imbere y'amategeko hakaba ari cyo kibazo rero gikomeye cyane ku buryo n'ubufasha bw'abana bakabaye babona batabona none ikindi ni uko nyuma yo gutwara inda abenshi imiryango yabo iri kubirukana ugasanga ahubwo n'abana babaye victime inshuro ya kabiri kandi barahohotewe n'ubundi hafi ya bose bazitaye n'abantu babaruta bari mu kigero cy'imyaka makumyabiri n'itanu kujyana hejuru tumaze gukora ubushakashatsi nta hari hamaze gufatwa rimwe ku ijana rimwe ku ijana bonyine kuko wasangaga abana batajya gutanga ibirego kuri polisi polisi nayo ikaba yabura umuntu ikurikirana kubera ko nta muntu watanze ikirego karado igaragaza ko itewe impungenge n'umubare w'abana bangana na batanu ku ijana batewe inda n'abantu bo mu miryango yabo harimo ba se bababyara ba se wabo ndetse na basaza babo kandi kugeza ubu bikaba bikigoranye kurega aba bantu kudatanga ibirego harimo impamvu zigera kuri eshatu impamvu ya mbere ni uko abagabo babateye inda babatera ubwoba turi mubivuga tuzabica cyangwa tugire imiryango yanyu nabi icya kabiri ni uko babashukisha udufaranga ati ntimuzabivuge tuzakomeza kubafasha noneho hakaba n'abagerageza kujya mu miryango bagaha ababyeyi icyo nakwita indonke noneho ababyeyi bakanga bakanga gutanga wa muntu wateye inda umwana wabo kubera ko aba yabijeje ko azabafasha kugira ngo twebwe igitekerezo cyacu cyangwa aho duhagaze uyu munsi ni uko abantu bose basambanyije abana bakurikiranwa imbere y'ubutabera kandi bagahabwa ibihano biremereye kugira ngo bibere abandi urugero ikibazo cy'abana baterwa inda bakiri bato kimaze iminsi kivugwa mu nzego zinyuranye z'ubuyobozi bamwe mu bagize inteko ishinga amategeko bumvikanye bifuza ko iki kibazo cyafata umwanya wa mbere mu bikwiye kwamaganwa nk'ibibangamiye uburenganzira bwa muntu uyu ni depite mparanye theobari ku bijyanye n'abana bari munsi y'imyaka cumi n'itandatu baterwa inda bagata amashuri abandi bakagira ubuzima umuntu atana kwifuza ko umuntu muzima yabamo duhereye kuri raporo ya minisiteri y'ubuzima y'umwaka wa bibiri na cumi na gatandatu aho batweretse ko ibihumbi abana ibihumbi cumi na birindwi babyaye izo ni raporo zo mu bitaro ubwo hari abandi batabyariye kwa muganga nibaza iyo komisiyo ifite mu nshingano z'uburenganzira bwa muntu cyane cyane ubw'abana ibyiciro byihariye iyo bumvise icyo kibazo babyifatamo gute bagombye gukora iki ese aricyo bagikozeho ese aricyo bateganya gukoraho minisiteri y'uburinganire n'iterambere ry'umuryango yari iherutse gutangaza ko mu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu abana b'abakobwa bari hagati y'imyaka cumi n'itandatu kugeza kuri cumi n'icyenda bagera ku bihumbi cumi na birindwi magana atanu batewe inda zitateguwe ndetse bikabagiraho ingaruka zitandukanye zirimo no kuva mu ishuri mu rwanda umuntu wafashe umwana ku ngufu ahanishwa igifungo cya burundu ariko n'ubwo ibi bihano bikarishye usanga abagikora ibi byaha bakiri benshi igiteye inkeke ariko ni uko abafashe abana ku ngufu batajyanwa mu nkiko kuko usanga habaho kumvikana mu miryango uwatewe inda bikarangira atabonye ubutabera asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali urakoze asumta abantu mirongo itatu na batandatu bo ku mutumba rushima barimyi wa komine mugina nibo bari ku nzandiko zitagira imikono zivuga ko bategerezwa kwicwa abo bantu bikekwa kuba ari abarozi musitanteri wa komine mugina aragabisha akwiragiza izo nzandiko ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika evariste nzikobanyana nk'uko mwabyiyumviye cyangwa nk'uko twabibonye mu mataragite abantu bashika kuri mirongo itatu na batandatu mu kwezi kumwe bandikiwe amataragite bagirizwa uburozi uwo ni umusitanteri wa komine mugina yishikiye kuri uno wa kane ku mutumba rushima barimyi wa zone ruziba aho naho hagize iminsi hatorwa inzandiko zitagira imikono zitwa taragite ziriko amazina mirongo itatu n'atandatu y'abagabo bahigwa buhongo bagirizwa ko ari abarozi jovite bayavuge umusitanteri wa komine mugina asanga uruhigi rw'abagirizwa uburozi atari agaseseshwa rumuri ku mutumba rushima barimyi no mu micungararo kuri mirongo ibiri na zine z'uku kwezi naheruka kuri uyu mutumba nyene hariya inyamabuye naho nyene hari hatowe amataragiti yandikiwe abantu bashika kuri indwi bavuga yuko bazobica bavuga yuko batubahirije inzego zatowe twarahaje turerekana neza yuko mwihenda cane taragite ntaco iza ikiza uretse gutera ubwoba abantu bahatuye nababwiye nti ushaka ukuri niba hari ikintu yumva adasiguriwe neza adatahura neza nashikire abo mu ntwaro tumusigurire abanyagihugu bo ku mutumba rushima barimyi bafise insiguro baha urwo ruhigi rugirirwa bamwe mu babanyi babo daniyeli nahimana ni umwe muri abo banyagihugu asanga ukwagirizanya uburozi biba kenshi hagati y'abafitaniye amatati ashingiye ku matungo uza usanga abantu bafise ikintu bapfuye nimba bafise nk'imirima bakoneshanya hanyuma ibyo bintu bigaca bipfa umwo kwankana ngo nabarutse cyangwa se bagize ikintu badahurije ko mu mvugo ukaza usanga bavuze ko arabarutse baranditse amataragete barashiramo umukuru w'urusengero rw'iruhanga rw'abaporo barashiramo n'umukuru w'agacimbiri ko ngaha nyine kuri umutumba wa rushima barimye ariho ku musopu barashiramo abadandaza bo ngaha barashiramo n'abandi bantu basanzwe nuko bashizemo ibintu by'intara bamwe bakavuga ngo bava ruguru abari kuri izo ntonde z'abagirizwa uburozi barara ntibuca ku gutinya kwicwa bamuhora ubusa silivestre yari yitavye inama ya musitanteri afise ico asaba ubutegetsi jewe kugira ngo umutekano wanje n'abo turi kumwe icyo nosaba nosaba guhumurizwa kuko igituma noho nosaba guhumurizwa urumva uko hamaze kuba abantu mirongo itatu nabangahe na batandatu bashika na batandatu bitwa abarozi urumva rero hageze aho abantu kugira ngo turonke amahoro ni uko iryo humura ariko aratanga ryokurikizwa hama ibintu bikaja mu buryo abantu bakaronka umutekano musitanteri wa komine mugina aragabisha abandika ayo mataragite ko ibihano bitegekanijwe kuri uwo wese acira abandi urutabereye jovite bayavuge aha gasopo uwo wese azita uwundi ko ari umurozi ubu rero umuntu tuzovuga kumva yise uwundi umurozi ni ukuri azovyishura azovyishura turabisubiyemo azovyishura aho vyabereye ni kera aho vyabereye ni kera muri rushini titwe ushobora kwemera yuko umutumba umwe mu mitumba mirongo ibiri n'ibiri igize komine mugina rushima niyoba akagarama rugamba bigize ibinani intakoreka murabe namwe iterambere rirabaroka iterambere ngaha riri mu rushime niriya rirabaroka kwera mwigumye mwibera muri ibyo bintazi gusa kwagirizanya uburozi hari haheze ikiringo c'indwi zibiri gusa kuri uwo mutumba wa rushima barimye hatewe gerenade mu rugo rw'umwe mu bagirizwa uburozi nk'uko abajejwe intwaro bavyemeza bakavuga ko umuntu umwe yitavye imana bandi batanu barakomereka cane mu ntara c'ibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bw'uburundi evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika evariste tugushimire kuri iyi nkuru turacyari mu burundi intumwa z'ibihugu bine bisangiye ikiyaga tanganyika ziteraniye i bujumbura aho ziga ukuntu urujya n'uruza rw'abantu n'ibicuruzwa rwatezwa imbere kuri icyo kiyaga mu muhora wo hagati ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika uri i bujumbura eroge wirikaneza kuva kuri uyu wa kane gushika kuri uyu wa gatanu abahinga b'ibihugu bine bisangiye ikiyaga Tanganyika n'abatwara amashirahamwe yo mu karere k'ibihugu biri hafi ya Tanganyika n'ibindi vya EAC bari kumwe n'abaserukira banki y'isi yose n'ibindi bihugu n'amashirahamwe afashe imigambi yo kuri ico kiyaga harimo ubumwe bwa Buraya Nestor Kofi haserukira banki y'isi yose mu Burundi yavuze ko imigambi izoshirwa mu ngiro izotuma abantu benshi boroherwa abandi bakaronka akazi The World Bank Group recognizes that regional integration plays a critical role in ahagira ati banki y'isi yose iremeza ko iyo ibihugu vyiyunze bituma abantu bashikira amasoko bitagoranye atari muri afurika gusa no ku isi yose guteza imbere inyubako no gukuraho inzitizi mu mategeko bituma haba urudandazwa rw'ibintu byinshi hagatanga ubuzi bushasha n'ubukene bukagabanuka iyo nayo ikaba ariyo ntumbero yacu nyamukuru jean bosco ntunzwe n'imana umushikiranganji ajejwe gutwara abantu n'ibintu mu burundi nawe aratubwira imwe mu migambi nyamukuru izoshirwa imbere inyubako twifuza ko twoshika ko muri uyu mugambi ni inyubako zijanye cyane cyane guhanahana ibidandazwa aha twoshaka kuvuga inyubako zijanye n'amabarabara inyubako zijanye n'ibivuko amabarabara y'indarayi kandi n'ibijanye gutwara abantu mu kirere iyo niyo migambi nyamukuru twifuza ko twoshikako iyi nama rero ni umwanya kugira ibihugu byose biri ngaha bitanga imigambi nyamukuru ishobora kuzoja mu ngiro vuba natwe tukaba twamaze kubitegura iyi nama twibaza yuko iyo migambi yose izoshikirizwa kugira turabe yuko ibyo byose twoshobora kubikora mu bwa vuba ariko rero Dieudonné dukundane umunyamabanga nshingwabikorwa mu muhora wo hagati corridor centre asaba abegwa n'iyi migambi gushira amajambo mu bikorwa Pourquoi est-ce que nous sommes ici Et qu'est-ce que nous espérons à partir de cet atelier ni kuki turi hano ni iki twifuza muri iyi nama twifuza ko haba urwego rufite inguvu rwitunganije neza rudushoboza gutera tuje imbere twaramenyereye ko inyuma y'amanama abantu bibagira ariko dushaka ko inyuma y'inama haba umugambi werekana neza uruhara rw'umwe umwe wese haba ku rwego rw'ibihugu canke akarere Régional.
umushikiranganji ntunzwe n'imana agaruka kuri bimwe mu by'uburundi bwifuza kurusha ibindi tugerageje kudoma ko ivuko twifuza kubaka ni cyane cyane ikivuko cya bujumbura imigambi ikaba iraha ihari rero eh, la coopération japonaise yemera kuzo kuzo kubaka ikivuko cya bujumbura no gushyiraho ibintu byo gukora amabato ibyo twita chantier naval hakabaho eh, banki ya afurika iteje iterambere nayo nyine yamaze ku- gutegura ivyigwa bikaba byaraheze eh, hasigaye yuko eh, ibyo vyigwa bikaba byabaye ku kivugo cy'ubujumba no ku kivugo cy'impurungu twibaza ko ubwo- ubwo bwa vuba eh, ibyo bikorwa bishobora kuzoko- kuzokorwa ikindi kivuko twifuza ko kizokorwa mu Burundi ikivugo ca Rumonge ivyigwa bikaba biriko bira- birategurwa kugira bitangure ku kivugo ca Rumonge eh, bifashijwemwo ni banki y'isi yose ikindi kivuko twifuza kuzokubaka ni ikivugo ca Kabonga ivyigwa vyo vyo vyaramaze gutangura turose ku mfashanyo y'Ibanki y'Afrika igize iterambere ivyo nivyo bivuko bitatu nyamukuru mu Burundi dufise twifuza kubaka kuri uwo muhora wo kuri Lake Tanganyika imiliyoni amajana atandatu z'amadolari y'abanyamerika niyo mafaranga banki y'isi yose yemerera ibihugu bine bisangiye ikiyaga tanganyika kugira ngo biteze imbere uruja n'uruza na cane cane rw'ibidandazwa mu muhora wo hagati abantu babaye miliyoni mirongo itanu nibo bagize isoko ryerekewe n'uwo mugambi Nestor Kof asigura ko atankeka iyo migambi izokoroha kuja mu ngiro kuko izokwisunga iyakorewe ku kiyaga Victoria bigatuma n'ibidukikije bikingirwa Eroje Urikaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika urakoze eloge amashengero arenga mirongo itatu arakoraniye mu gisagara ca ngozi kugira yige ingene yorangiza ikibazo c'abana b'imfuvyi n'aba ntahonikora ishirahamwe rukristu rovf niryo ryakoranije ayo mashengero yifuza ku munsi mpuzamakungu wahariwe imfuvyi woshika amashengero afise ijwi rimwe n'ubutumwa bumwe ku bibazo vy'abana ni inkuru ya mugenzi wacu jean bosco ndarurenze ari mu kirundo mu burundi kubaka uburundi butagira imfuvyi nibwo butumwa abanyamashengero bahamagarirwa kwakira ishyirahamwe rovofu ryitawe neza y'abana b'imfuvyi na bantabonikora riratumirira abarundi bose kwakira ubwo butumwa pasitoro enoke aserukira iryo shyirahamwe mu burundi avuga ko ryakoranije abanyamashengero kugira ijwi ryabo rizobe rimaze kuba rimwe ku munsi mpuzamakungu wahariwe imfuvyi na bantabonikora uzohimbazwa mu ndwi zibiri ziri imbere twese hamwe tugire umunsi umwe ijwi rimwe tugire n'ubutumwa bumwe umunsi umwe ni ukuvuga ngo hari umunsi mpuzamakungu washyizweho uwitwa orphan sunday uba indwi ya kabiri y'ukwezi kw'icumi na rimwe ubu uzoba itariki cumi na zibiri z'ukwezi kw'icumi na rimwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi uwo munsi n'umunsi twahebeye abo bantu bose aho aho bari hose igikorwa cyose bariko barakora bagomba kuha akaryo abo bana kugira ngo babavugire kugira bababere ijwi kuri uwo munsi ubabere akaryo ariko ntitugomba ko bagarukiriza aho tugomba ko rikomeza rikaba ijwi ribandanya ry'ibihe byose kugira dushobore kubaka uburundi butagira imvubwe pastori habyarimana nestor aserukira ishengero rya angirikani avuga ko ubwo butumwa bworoshye gutahura ku banyamashengero ubutumwa bumwe ku ijwi rimwe umunsi umwe biroroshye ku banyamashengero kuko amashengero ahamagarirwa gufasha imfubyi n'abapfakazi gufasha imfubyi n'abana bo mu ibarabara twese turafise umubyeyi n'imana aho dukwiye ko abana nabo mu ibarabara abana b'imfubyi bamenye yuko imana yabo ari umubyeyi kenshi bimenyerewe ko mu burundi abana bafashirizwa mu bigo vy'irerero pasiteri enoke yishimikije inyandiko nyeranda avuga ko ikibanza cy'abana ari mu muryango icyo tugomba ni uko umwana aba mu muryango ikibanza umwana ategerezwa kubamwo ni mu muryango ku ishengero rero biba byoroshye kuko imana yaratanguje umuryango ishyiraho adamu na eva hanyuma irababwira ngo barondoke bahereza abana imana byagitwaye imyaka yirenga amajana umunani kugira ishobore kuronka yosefu na mariya kugira ngo ubu yesu kirisito twishimira uwo mwami wacu ashobore gukurira muri ubu muryango ibigo by'irerero byaba bifise utuye tunenge pasitori hari inganji bonaventure wo mu ishengero pisima imuyinga aratanga umuco bo utunenge twatumye twiyumvira ko twabarera mu miryango bakava mu bigo nuko twasanze bari mu bigo basangira ingorane z'ubupfubyi bwabo nivyo biganiro baganira ntibigera biyumvira ko hari abandi bana bashobora kubaho ni ukuvuga kuko ingorane zigabanuka ahubwo baziteramo kurusha kuko usanga basangira ingorane aho gusangira ivyiza vyo mu miryango umwaka urenga uraheze ishirahamwe rovof ritanguye urwo rugamba rwo guhimiriza kwakira abana b'imfuvyi na bantaho nikora mu miryango uwimana anita riserukira mu karere k'uburaruka avuga ko hari ikibazo gikunze guseruka turaca mu ntara zose zitandukanye twigisha tuvuga ubwo butumwa kugira ngo abakirisu nk'abantu bamenye imana bashobore kuba bofasha abo bana ariko buke buke turabona yuko tubazwa ibibazo bitandukanye ku bijyanye n'imfashanyo yo kugira ngo abo bana bashobore kubaho n'iyo miryango kuri ibyo pasitori hari inganje avuga ko mu mashengero bashoboye bo ico ntigihagaze imbere cane kuko mu bisanzwe turishoboye abarundi twebwe nyene n'abakristu tugiye hamwe tugasangira ivyo dufise si bike imfashanyo dusanga aho tugeze nayitoza ndumva atari intambamyi amashengero arenga mirongo itatu y'abakirisu n'idini rya kisilamu niyo ariko ariga ingene yo kubaka burundi butagira imfuvyi ico gikorwa kirabandanya gushika kuri uyu wa gatanu ingozi mu nyubakwa z'urushengero rw'ishengero ry'urutare ingozi mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
imbere yo gusozera ibiganiro vyacu vyo kuri iyi saha reka tubibutse incamake amakuru twashikirije jeni twabwiye ko umutegetsi muri porogaramu ya oni yita ku biribwa pamu yaburiye ibijyanye n'uko ibintu byifashe mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa repubulika na demokarasi ya kongo aho ubushyamirane bwasize abantu miliyoni eshatu n'ibihumbi magana abiri bashonje bikabije twabwiye kandi ko ibihugu vyo muri afurika yo hagati bisangiye ubutunzi n'ifaranga byapfunditse amasezerano akomeye muri indwi abakuru b'ibihugu bitandatu bigize uyu muryango bahuriye mu nama mu gihugu ca cad barapfunditse amasezerano akuraho urupapuro rusaba imbere yo kwinjira mu gihugu bita viza ku banyagihugu bavyo yamara haracari ingorane zijanye no kwitegereza bwite hamwe no gutsimbataza ubutunzi hagati y'ivyo bihugu imyiteguro y'icyiciro cya kabiri cy'itora rya perezida muri liberia yabaye ihagaritswe hasigaye iminsi mike ngo itora ribe urukiko rw'ikirenga rwafashe icyo cyemezo kugira ngo urubanze rumve ikirego cy'umukandida waje ku mwanya wa gatatu mu cyiciro cya mbere uwo ni umukandida w'ishyaka liberty party igihe mu ndwiza perezida wa leta zunze ubumwe z'amerika donald trump azogendera igihugu cy'ubushinwa muri urwo rugendo rw'iminsi itari mike atekanya kugira mu bihugu vyo muri aziya udandaje hamwe n'igihugu cya korea ruguru nivyo bizoba biri ku rutonde rwa mbere rw'ibivyo azoyaga na mugenzi we w'ico gihugu ibiro bishinzwe iperereza bya korea y'epfo biravuga ko korea ruguru ishobora kuba yitegura kugerageza indi misiri hasigaye iminsi mike ngo perezida wa leta zunze ubumwe z'amerika donald trump agere mu kigobe cyacitsemo ibice perezida wa leta zunze z'amerika donald trump arabandanya kuvuga ko umunyagihugu afise amamuko mu gihugu ca uzbekistan yagirizwa kuba yarakoresheje ikamyo mu kwica abantu munani mu gisagara ca new york city acirwa urubanza rwo gupfa
inshuti rero mwese mwari muduteze amatwi ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha nahabihumurije tukaba tubonera akanya ko gushimira enjeniyeri badufashe ku buhanga bw'ibyuma chandra franklin na uh, fatuma karara animase bafatanije kubagezaho ibiganiro amakuru mwagejweho nanjye eugenia mukankusi na frederic nkundikije turabifurije mwese amahoro n'umugoroba mwiza